har'aa baatiin yookiin ji'i guutummaa yuunaayitid isteetsi keessatti ija biiftuu dukkaneessitee kan ekilips jedhamutu ta'aa jira gaaddidduun ishee kutaa oorigan walakkeessa ameerikaa qabe amma andaara galaana atlaantikii kutaa saawus kaarolaayinaatti biiftuu dukkaneessaa jira dooktar tulluu bantii baacaa kutaa waashingtan keessa ka jiru waayit woors yuunivarsiitiitti barsiisaa barnoota fiiziksiitii jaallannee to'asofsiise.
ekilipsiin gosa gurguddaa gara lamatti qooduu dandeenya. Tokko ekilipsii aduu jedhama. Tokko ekilipsii ji'aa jedhama. Ekilipsii aduu inni jedhamu yommaa laftii fi ji'aa fi aduun sarara tokkorra ummaa argamanii ta'a jecha. Aduu ji'aa fi lafti sarara tokkorra ummaa ta'anii ifa aduurraa argachuu qabnu sana jiini nurratti gaaddiddeessiti jechaadha. Yeroo kana aduu fi lafa gidduu ji'atu gala.
Akka har'aa kanaa jechuu.
Eeyyee.
Inni kaanoo.
Inni kaan immoo yommaa lafti aduu fi ji'a gidduu galtu. Maaliifi aduun ofii bobaateeti ifa mataashee nu laatti. Jiini garuu nutti balaqqeessiti malee ofii mataashee hin qabdu. Isa balaqqeessitu sana immoo aduurraati argatti. Yommaa lafti aduu fi ji'a gidduu galu waan balaqqeessitu waan hin qabneef ji'a hin arginu jechaadha. Kun immoo halkan mul'ata yeroo baay'ee.
Afaan Ingiliziin maal jedhama inni kun?
Muun ikilipsii jedhama yookiin immoo luunar ikilipsii jedhama.
Inni har'aa immoo maal jedhama?
Inni har'aa soolaar ikilipsii jedhama. Kuni guyyaa mul'ata.
Waan kana hundumaa maaltu fida Dooktar Tulluu?
Yeroo qabaa yeroo murtaa'etti aduu fi laftii fi diini kuni sarara tokkorra ummaa ta'anidha. Darbee darbee ni mul'ata. Akka kanaatti tootaal ikilipsii miti.
Guutummaatti hin dukkana.
Hin dukkanaa'u eeyyee. Inni har'aa adda hin godhu tootaal. tootaal ekilipsiin kun yeroo baay'ee mul'atu waggaa sagaltamii sagal har'aa dura yeroo jalqabaaf mul'ateera sanaa booda har'a yeroo jalqabaafi tootaal ekilipsiin kun isteetota yuunaayitid isteetii keessatti mul'achuu jalqabaa jechaadha.
Gara kam fa'aatti mul'ata?
Dura ooshinii irratti galaanatti achi lafa irratti mul'achuu jalqabu ooragan irratti jalqaba achi jalqabee diyaagonaalii gadi deema gara saawuziitti gadi dalga deema. dhumarratti saawus kaaraalaayinaa irratti dhumaa jechaadha lafa irratti mul'achuudhaaf sanaa booda galaanatti keessatti mul'ata jechaadha.
Namoonni tokko tokko gaaffii kaasu fakkeenyaaf guddinni aduu bal'innisaa kan ji'aa wajjin waliin arguu aduun dachaa dhibba afur guddatti jedha attam godhe ji'i gaadiddeessee dukkaneessuu danda'a.
Guddina wal caala sirriidha garuu tootaal ikilipsiin kun akka lafa hunda irratti mul'atu lafoota hamma ta'ee. tootaalii bilookii gochuu dandeessi otuma xinnoo taatu iyyuu gaaddisni ishee dukkaneessuu bakka danda'u qaba. Paarshal ikilipsiinii guutummaa isteetii yuunaayitid isteetii keessatti mul'ata. Paarshal jechaan immoo ifni akka guutummaa guututti lafa hin ga'u garuu hamma ta'e diimesmaseessaa jedhamee ta'eedha. Inni kun an ta'uu danda'u tootaalii bakka bilookii godhu qaba. Otuma xinnaatu iyyuu ifa dho'uu danda'a hamma ta'e.
Akkasila jettanii jiini ifa durraa fuutee lafatti calaqqistuufiti ho'ishee hin gubu jechuudha.
Eeyyee ishee achirraatii argattee nutti balaqqeessiti malee humni isaas immoo baay'ee dadhabaadha. Qaamni ishee diilallaadha.
Jiini.
Ee jiini.
Daqiiqaa yookiin sekondii yookiin yeroo hammamiif mul'ata wanti kun dukkanaa'uun.
Baay'ee gabaabaadha. Daqiiqaa lama ta'uu bakka tokkotti yeroo gabaabaaf mul'ata. Maaliif sa'atii lama duwwaadha. Ooragan irraa jalqabee hamma saawus kaaraalaayinaa qaxxaamurutti jalqabaa waaree booda tokkoof daqiiqaa kudha jaha irratti jalqabaa. Ooragan irratti. An dhaamu immoo ani lafarraati saawus kaaraalaayinaa dhuma irratti mul'atu sa'aatii lamaa fi daqiiqaa afurtamii saddeet irratti waaree booda. Kana yommaa ilaallu kana achi gahuudhaaf baay'ee ariitaadhaanii deemaa jechaadha. Kanaafuu yeroo gabaabaadha bakka tokkotti mul'atu.
Ameerikaa ala iddoon itti mul'atu jira.
Ameerikaati alaa. Awurooppaa walakkaa amma ta'ee yuunaayitid kingdom paarshal ekilipsiitu mul'ata. West Afrikaa irratti illee noorz west Afrikaa irree paarshal ekilipsiin ni mul'ata. Kaaba dhiyaatii gara dhiyaa.
Amma see har'aa kana adda kan godhe guutummaa mattijaa gaaddidduu ta'uufi jechuu.
Eeyyee tootaal ekilipsiin ma dukkanaa yeroo ekilipsiin sun hamma bakka tokko yommaa mul'atu. Isteetota warra amma kudha afur jedhamanii. Tilmaamu. Oragaraan irraa jalqabee Saawus Kaaraalaayinaatti dukkanumatti ta'aa yommaa isheen dabartu humni aduu achi gadi akkuma duraasaatti deebi'ee ni ta'a jechuudha.
Deebi'ee ifa jechuudha.
Eeyyee.
fakkeenyaaf egaa teknooloojiin guddatee dhufee namoonni tokko tokko elektirikaan ituun ta'in soolaar jechuun humna aduutiin mana keessaa televizyiinii ilaaluu midhaan bisheeffatu waan adda addaa jira isaan kun hin miidhamu jechuudha yeroo dukkanaa'u sanatti yeroo aduutti gaadiddaa'u.
warri daayirektii saanlaayitii fayyadaman miidhamuu danda'u garuu soolaar paawariin baay'een isaa sa'aatiin mataa murtaa'e walitti kuufatee ifa yeroodhaaf kennuu danda'a garuu warri bakka kuufatan hin qabne humna isaa dhabuu danda'a daayirektii machuma aduurraa dhufuu sana argata yoo ta'e miidhamuu danda'a.
Egaa akeekkachiisa sabaa himaan kennamaa jirutti biyyoota waan kun itti mul'achuuf deemu kana keessatti namoonni ija isaaniitiin ilaaluu akka hin yaalle gorsama maaliif?
Namni yommaa dukkana keessa jiru ijji leensi isaa hin bal'ata. Yommaa ifatti ba'u immoo dhiphata. An aduu immoo addadhaan godhu paawariin aduu baay'ee guddaadha. Ifni ishee guddaa waan ta'eef yommaa inni dukkaneessu dukkanisuun yommaatii darbee hin mideessu ariifannoodhaan yoo ta'u ijji keenya amma ajjeessuuf godhutti ifni sun yoo galu reetinaa keenya miidhuu danda'a.
Kanaaf dukkana sana keessa turanii akka ifti ba'uu jalqabu ija aduu sana arguuf yaaluun sirrii mitii jechuudha moo yeroo dukkana sanas?
yeroo dukkana sana in ilaala namni garuu yommaa ilaalu yommaa aduun itti bahu sanatti miidhuu waan danda'uufi mana siriidhaan ilaaluu qabu. Isaa mana siriinsaa immoo xinnoo addadha mani kanaaf hojjetame jira normaal mana siriin kana dhowwuu hin danda'u wanta kana. Ifa sanatu sodaatama malee dukkanni rakkina hin qabu garuu waan lafarratti mul'achaa jiru ilaa arguu danda'a namni.
Ija ishee arguu dhiisuu jechuu.
Dhiisuudha eeyyee.
Egaa amma har'a akka arguuf jirru kana ji'atu ija aduu fi lafa gidduu dhufaa jechuudha.
Eeyyee ji'atu lafaa fi aduu gidduu seena yeroo seenu sana ifa nuuf qaqqabuu qabu sana nurraatti dukkaneessa jecha.
Namoonni tokko tokko amma feesbuukii keenya irratti akka barreessanitti bara dhumaa ga'e jedhu inni kun dhumaatii biyya lafaatiif mallattoodha moo maali yaaddu?
Wanti kuni waanuma. bara dheeraa keessatti deebi'ee dhufa malee waan haaraa miti durumayyuu waan jiru waan ta'eef mallattoo yeroo dhumaati jedheen amanuuni kuni waanuma saayikilii godhu garuu yeroo saayikilii godhu yeroo dheeraa fudhataa deebi'ee dhufuudhaaf jecha malee waan durumaa jirudha wanti kun.
Dooktar Tulluu Bantii deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Adis galatooma jedhanii carraa kanaa laachuudhaaf.
Namoota naannoo ikilibsiin itti mul'ate jiran keessaa sooraan nama dubbise qaba.
warra ammaa lafti tun dukkanti tun poortalaand oorigoonii jalqabde poortalaand oorigooniin tun lafa ameerikaa gama dhiyaatti argamtu achi jalqabde achi gara saawus kaarolaayinaa lafti laf dukkaneessaa akka tokkoon harki dhibbaa harki tokkoon ammoo harki shantamaa jaatamaa torbaatamaa sagaltamaa dukkaneessaa deemti ji'atti aduu fi laaf jidduu maraa jechuu nama nama dubbisuu jiru kun paaster haroo guyyooti paaster guddoos galateeffadhaa maan argite reefu sa'aatii agam duratti lafti isaanii dukkanoof arte maan argitan.
ji'atti dhufee aduu duru maraa warra jennee arginee duraan dursee hojii dhufeetuma itti deemaatum dhufee aduu duru maree jechuudha. Sa'aatii kudhanii fi gara lafteennatti daqiiqaa kudhanii saddeet irratti ture.
Akka sa'a Itoophiyaatti sa'aatii afurii fi daqiiqaa kudhanii saddeetiit.
Amma immoo lafti deebitee ifuu jirtu jechuudha. Gara ammaa ifaa fi deebi'uu jirti.
Agama dukkanoof dukkan akkamiiti?
Akka dimimmisa galgala ta'e.
Qaanqee xiqqoo tokko argitu?
Qaanqeen xiqqaattullee nu jirti. Ammoo laaluu iyyuu hin dandeettu yoo ministeerri amma kiyyoo sun hin laalte malee kiyyoo aduu sun yoo laalte malee laaluu iyyuu qabdee hin dandeettu. Aduulleen xiqqoo hin jabaatte ammoo dhufteetuma dur maree jechuuti aduu nu laallu.
Daqiiqaa gam ture? Dukkanti ture?
Daqiiqum lama. Daqiiqum lama. Bartee amma aduun ammallee akka dansa diimisaa irra deebi'uu jirti amma. amma aduun bahaa deemuu jirti.
Maan taasaniin jedhan maanirraa yoo ho'e gadha saniin jedhan wanni nama gorsan faan jirti akkan ta'a akkan ta'a faayidaniitiin.
Tokko illaalinaa jedhan yoo ministeerri sun hin illaalle hin laalinaa jedhani. Kanaaf maaf yoo ta'e ilti nama dadhabuu dandeetti kan jedhu yaada qabanii karaa dhiyeenya kanaayyuu ibsa turani.
Guddoo wal argu jechuun dimimmis akkamiiti?
Inuma wal argan in argan namni haaluma dhaabatee laala waluma arganii ammoo dimimmisaa. kan cuf dukkanaa'ee dukkana yookaan ammoo limxi isaanii miti. Dimimmisum dimimmisum galgala jechuudha.
Dukkan siphee miti ammoo dimimmis galgala. Dukkan siphee miti.
Ayyee paaster guddoo galateeffannaa kanaaf aduutti jiru mare oreeganii jalqabdee akka godina Ameerikaa kudhanii afur kee dabartee hin gassaa kaawur olaanaa dabartee jechuudha. Paaster guddoo galateeffannaa nagaa keessa.
Galatoome.
Nagaa keessa ayyee ayyee.